الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد guyyaan kun guyyaa sabti'ii kudha lamaa ji'a lameessa'ooti bara kuma lamaa fi kudha inni tokkoffa'a galgala sabti'ii yeroo akkanaa kana yoo rabbi'ee jedhe darsii gabaabaa tokko akka eegallu asuma siidatti jechuu jamaa keenya wajjin obboloowwan keenya egaa warri sararraan wajjin jirtanis akka irraa fayyadattan darsiin inshaa allah eegaltime ilmi'ii goona ilmiin tun ikwaanii waan rabbiin guddaan hujiin rabbi irra jaalaturraa ta irra guddu'oo ta irra jabdu'uu ilmii baratu ilmii rabbii guddaa nama beeksiftu ka rabbi nama barsiiftu ilmiin heddu'u ilmii rabbi nama barsiiftu baratu wanni irra jaalatamtu'u ilmiin tun ajrii guddoo qabdi rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan namni ilmii baratuu eegale nama ilmii baratuu eegale rabbiin guddaan karaa jannataa isaa banee jannata isa geessa jedhe من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة حديث براك يسات رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جلي من يريد الله به خيرا yufaqihu fi ddiin jedhe nama tokko rabbiin yoo khayrii isaan fedhe amantii tana barsiisa jedhe rabbiin yoo gaarii sii kennuu fedhe amantii islaamaa si barsiisa jedhe nama amantii islaamaa barata'aa jiru beeki namni sun rabbi biraa khayrii qaba rabbi biraa namni sun khayrii qaba osoo rabbi bira khayriin jiraachuu fi baatte wanni gaarii rabbi biraa qabaatuu baate silaa ilmii rabbii tana barachuu hin dandayu rabbiin isaa hayyame majlisa ilmi'ii taa'e kitaaba bitatee qaqqabatee kitaaba addaan banate ana beekaa ana danda'aa an ittiin hajamu osoo hin jedhin ilmii baratiinsatti yoo eegale rabbiin nama kana khayrii isaan barbaadachuu addunyaan tun ilmi matanaaf nama ilmii barsiisuuf nama ilmii baratuuf ibaadaa rabbiitiif waan ibaadaa rabbii sana irratti qarqaaraa malee hagni kun ku hundu abaaramtuudha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ilmitti jabaatu ilmii baratu ilmitti hojjatu ilmii barsiisu rabbiif jedhanii hojjatu yeroo baratan rabbumaaf baratu yeroo barsiisan rabbumaaf barsiisu kawaahilli biraa keessa hin jirre rabbumaaf barsiisu ilmiin ikwaanii ilmiin hedduu amma zamana keenya kanatti rabbiin ilmii laaffisee qilleensarra kaa'ee fidee qilleensarra sheeka silaa namni waggaa hagam imalatti deeme qaryaa taa'e itti beela'e biratti rakkatu rabbiin sagalee isaa fideetuma qilleensarra sii kaa'e eessa jirtiin beektu harka hiixattu qilleensarraa akka midhaan muka jannataa ka baananii intarneetii kilik gooteetuma as fidda sima bira jira sheetichi sibira taa'ee haasawa tun hikmaa rabbiiti sagaleen nama isin jirree tokko qilleensarra as bira teettu tuqxeetuma sii banamtu sheen ima haasawu ittuma deeffattu dadhabe siin hin jenne sigaa'ee siin hin jenne kiraabaa siin jenne tun ni'maa rabbiiti ammoo ni'maa rabbii kanarraa gaafatamuu jiraatan jedha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam wallahi yoo ni'maa kana rabbiin akkana nuu kenne irraa fayyadachuu baanne kasaraa guurdo kasaraa guurdo amma rakkoon jirtu lakkuma ilmii argatuun laaftu ilmii baratuunis laafte ilmiif jedhanii rakkatuun ilmii jala deemuun isiif jedhanii beelayuun laaftee dhabamte isiinis lakkuma gamanaan rabbi nuu laaffisuun juhdiin keenya jabeenni keenya dadaaltiin teenya gamanaan laafti kun maal fide amma akka namuu sinqii gabaabduu takka kararratti dhihana amma teeka way jedhan kararratti butataniituma namuu melixuun kana wanni hunduu akkasuma taate mas'alaa karumarratti natimi karumarratti karaan irra gabaaba akamii akkamii waa baradhan jedhani karaan irra gabaaba aka haga xiqqaa tokkoon dubbadhe heger nama dura taa'ee wahiin dubbachuu danda'u tokko kamii am wanni guddoo nama yaachisu tanaafuu ilmiin gugurdoon dur zamana dheeraa ummanni waggaa soddoma waggaa afurtama irra taa'ee baratu sun hunduu haftee irraanfatamte karuma gabaabaa tokko garuu nama hin geessitu karaan gabaabaan dhihanni teeka awee kun garuu nama hin geessu namni yeroo tokkollee taatu gadhaabatee dhihana gadhaabatee dhaabatee nyaatuu qaba kun maal godhe duuba ikwaanii akka namni ilmii guddittii duraan taa'anii baratan kana namni hifatee hamilee saniituu dhabee karuma laafaa tokkoon namni waa barbaadu ka karaa laafaan argate kun wama laaftuu takka qabaa wama laaftuu himuu danda'e qofa ilmii guddoo argachuu hin danda'u nama zamana kanaa ka taa'ee kitaaba barreessu gartu xiqqaa hin jiru maaliif wanni achiin nama hin geettu teeka awee hedduu fuutee hoggantatti hin galti dhihan taatee sii dhaabamti gomaa sa'a lamaa saddeet nan qabbanoofte darboo qabde siyyuu dubbiin akkas taate maal garta amma waggaa kudhan waggaa digdama ilmi macaqasan ilmi macaqasan bu'aan qabdomu nama waggaa kudhan ilmii caqasu jiru kana mee obbo sheeyni du'e koottoo jedhaniin namni sochoosuu danda'a haga xiqqa garamiin waa badan namni namuma ilmiin isima maaltu bade badi jira badiin tun maal badiin tun ilmii tana akkaataa duraan namni wahiin baratu tokkoon baratu hin jiru akka fakkii gabaabaatti mana barumsaa iskuula kana fudhadha namni tokkolleen iskuula keessatti irra ceheen dabru namuu fakkeennaaf waan kutaa jaha torba baratan ji'a lamaa sadii na kennaa jedhee namuu walitti qabatee saniin hin deemu akka sun hujii san geessifne akka sun ilmi hin taane namuun beeka yoo waan silaa namni ijoollee waggaa kudha lama barattu guyyaa kudha lama baradha jedhe ji'a tokko baradha jedhe dubbii miti osoo haga feetellee itti fakkaatte bara haga tokko haasawuu danda'u nima malti waan ijoollee waggaa kudha tokko kudha lama teettee baratte san innis hunda maqaa irraa barate haga tokko irraa babbaratee dhaabatee uummata duratti haasawuu hin danda'a maqaa waan sanii baratee maqaa achi keessatti dhimma itti babamu san babbaratee haasawuu ni danda'a garuu ilmii miti inni leef beeka akka ilmiin hin jirre ilmii miti wanni hunduu akkas takka jedhanii gadhaabanii lama jedhanii gadhaabanii sadi jedhanii irra kaayanii akkasii yoo oofan ilmii taati wanni rakkoon gugurdoon ilmii zamana kanaa kana barakaa dhoowwe namni woma caqasaa woma caqasaa woma caqasaa ammoo bu'aan hin jiru maal rakkoon rakkoon kararra deemutu hin jiru karaa malee deemut jirra akkam taanaree silaa waggaa kudhan waa caqasu jirra waggaa digdama geenne eeganaa dugda duubat hin dandeenyu deebi'u akkanumat itti fufta itti fufna jennamo dugda duubat deebinee if sirreessina dugda duubat deebinee if sirreessu namni tokko ammas iyyoo landan deeme odoo karaan m waniin kun deemu jiruu beeku yoo kana dhiisee m sigis fudhatee gama kaan deeme eega soba fagaate gara sa'a sadii afurii deeme yoo if beeke akka gara malee deeme aa jiru dubbiin filmaata tokkollee ka biraan qabu dugduuba deebi'u male yoo egaa silaa deeme sa'aatii lama eega bilaasha bade deebi'u hin danda'u fuulduratti fedhe san beeka san gara deemu san beeka bade jechuu qajeelumatti akkas wanni hunduu akkaataan namni duraan waatti barata'aa jiru kun taati gar nama geessiti wanni jabduun gar nu geessaa jirti yoo gar nu geessite taate yoo gar nu geessine hoore akka nama karaa badee gara biraa deemu jiru haywee biraa qabatee deemu jiru kana dugda duuba deebi'uu qabna bakka irraa bade karaan bade isin irraa sirreeffatuu qabna achi deebine karaan achirraa sirraa'uu qaba wanni guddoon akka yaada kiyyatti zamana kana keessatti badii tahee ilmii baratuu nama dhoowwe tokko afaan arabiiti afaan arabaa kana ilmiin tun isaan barreeffamte qur'aanni afaan kanaan bu'ee hadiifni afaan kanaan dubbatame afaan kun yoo keessummaa sit tahan ati ilmitti keessummaa beeki haga siif afaan kun keessumooma keessaa baatanii fira taatanitti siif ilmii waliif fira tahuu hin dandeettan shakkii takka malee sun yeroo hunda namuma laga bu'ee toohee si obaasu eegdaati toohachuu hin dandeettu nama ulee qabee siin deemu eegda ifi deemuu hin dandeettu nama konkolaataa si ofu barbaadda ofachuu hin dandeettu garam geettare rakkoo guddoo afaan arabaa kana osoo ibaaraa kitaabaa irra kaayuun afaan arabaan baratan afaan arabaa gaduma taa'anii namni baratu afaan arabaa gad taa'anii baratanii naxwii gad taa'anii baratanii sarfii gad taa'anii baratanii balaagaa gad taa'anii baratanii ilmii sadeen kana yoo qajeela barate afaanii wajjiin qajeela barate waan haga tokko harkaddeeffate meeq fakkii gabaabduu ikwaanii mee waan tokko fakkeennaaf mee waa'ee kumbuutaraa kana fakkeennaaf baratuu murteeffatte mee afaan ingiliishiitiin afaanuma ingilishii kanaan dandeettu dikshineerima fudhattee jecha tokko tokkoon hiikaa ooltee barattamo deemtee dura afaan waggaa tokko afaanii cabtee afaan barattee ganas deebitee baratta tamtu irraa akli eh afaan barattee as deebuu si wayya dubbii miti yookaan bara yoo ammoo dikshineerima fudhattee jecha tokko tokkoon hiikadheetuma jedhe jette sun nama ibaaraa kitaabaa eegu dubbiin akkasuma gabaabinatti namni kitaabuma afaan kennannaa hiikan kana jala taa'eetuma jecha tokko tokkoon irra barreeffadha jedhe nama dikshineerii fudhateetuma ilmii guddoo barachuuf yuunivarsiitii seenuu barbaadu kana dikshineerii maan oofadha jedhe san garuu isin geessitu ifman dadhabdee hafta hamilee si dhoowwiti bu'aa tokko hin qabdu wallaa bu'aa tokko hin qabdu yoo ammoo silaattiif kennite wagguma tokko afaan kana firaa dabarsite fuulattas deebuu dandeetta afaanin booda wanni biraa ka jira ilmii olomaa'in islaamaa hunduu waan irratti walii galan ilmii fiqi'ii baratuun dirqama jedhan akkan faana sammuun ilma namaa tokkoon ijaaramtu jedhan yoo asaasa ilmii fiqii jalarraa jala qabee sammuu ifii irratti ijaaree ijaaree ijaaree waan isaan jedhan hunda fudhatu odoo hin tahin bakka sirriin tahin sirreessa'a akkaataa isaan hukmii ijaaraniin kana jaba kana ijaaree akka dubbiin harkaan diigamne eegasii hadiisa rasuulaatii fi tafsiira quraanaa irratti dabalatee aalima ta'a namtichi sun amma zamana kanatti lagatamteeyyuu ilmii fiqi baradhachuun nama gabrumatti deebine waan jedhee tokko taate maaliif akkas taate isittu jabdu ummanni teekawee barate waan laaftuu karaarraa fudhatuu barbaada isiin ammoo waan laaftuu sanii miti waan dhugaa nama dhibaatii ilmi jabdu'u waan jabduu kanaa ummanni yeroo hin qabu isin ilmi yeroo barbaachifti ilmi namni karaa irratti qo'achuu danda'u miti ilmi namni karaa irratti qo'achuu danda'u miti yeroo nama barbaachifti biyya keessa illee toonni isii laaftee takka itti matanaaf dubbiin guddoon takka isii matana jabaataa nama dhibti yoo sun dogoggora aqiidaa fi ilmiin fiqii waliin tuqxu olmaa'in aqiidaa barreessan hundaan isaanitu fuqahaa hundi isaanii a'immaan arba'aan hundi isaanitu olmaa'ii aqiidaa imaam ibnu teemiyaan olmaa'ii aqiidaa gama kaani faqiiha faqiiha hanbaliiti madhaba hanbalii hundi isaanii akkas ibnu qayyim gamanaan aqiida'aan caalima gama kaanin ammoo faqiiha hanbaliiti hundi isaanii akkas walin tuqxu aqiidaa fi miti dubbiin dubbiin isin jabaata saniif namni irraa baqata ammoo isin jabaatee dhiise namni isin jechuu dubbii taa teere sun awaan ati waan baranne taami yookaan dhufte beekta abboo fanni sun jabaatee irra dabre wedhe dubbii miti bar zamanattu dhiisee zamanni irra dabna zamana maqaa balleessaniitu irra dabran malee amma in taatu waan barbaannu amma teessuma tana keessatti inshaa allah ilmii fiqii san baratuu barbaanna yoo rabbi jedhe ilmiin fiqii mee akkam jirtii bu'aan isii maalii eega keessa seenan argan ardha mata duree ilmii fiqii baranna yoo rabbi jedhe ilmii fiqii ikwaanii ilmii fadlii isi'iitii fi kabajaan isii rabbi biratti haalan gudda'aati fiqii jechuun fahmi amantiin namaa galu fiqiin fahmi amantiin tun dhuga'aan hadiifni kun aayaanni kun dhuga'aan sii galuun faqiih jedhama rasuulli alayhi salaatu wasalaam yeroo abdullaahi ibni mascuudii du'aayii godhu maal jedheen allaahumma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil jedhe yaa rabbi fiqii barsiisi allaahumma faqihu fi ddiin yaa rabbi amantii keessatti faqiiha godh jedhe faqih jechuun amantii tana galchiif jechuu amantiin tun haa galtuuf jechuu ilmiin fiqii tun ikwaanii duuba akka ilmitti zamanuma rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam jiru san rasuuli rabbii eegale akkam eegale ayatuma qur'aanaa kana hiikkaa isii nuu himan fiqe jechuun san ayatu qur'aanaa maal irraa fahamtee namaa himuun ayani kanaaf kana kana nu garsiise jechuun fiqiin baanan san ayani qur'aanaa maal irraa fayyadan jechuun fiqiin baanan san eegasi rasuulan booda abubakr siddiiq fiqiin beekam hadiisa hagami ayat hagami irraa fudhatu xukmii heddu cumar akkasiin beekam zayd ibn thaabit akkasin beekam abdullahi ibn abbaas akkasin beekam abdullahi ibn mascuud egaa muftii sahaabaa ka jedham akkasin beekame abu muusa alashcari hedduu sahaabattu fiqii hin beekame zamana san keessatti fiqii jechuun ayaata kana tokkicha kanarraa waa hedduu kanallee irraa fayyadan kanallee irraa fayyadan kanallee irraa hukmii hedduu keessaa baafatu irraa fayyadatu eegasii duuba eega sahaaban dabaranii namoota harka sahaabarratti leenji'e ka taabi'iyoota jedhamu keessaa namni torba gugurdaan gabbahe torbaan kun alfuqahaa'u sab'aa jedhama fuqahaa'a torbaan jedhama maqaan isaanii fuqahaa'a torba yoo jedhan nama torba zamana tokko hundi isaaniitu taabi'a warra sahaabaa dhaqqabe warreen sun hunduu warra madiinaadha malle warri sun isaanirraa ka irri gudda'a saciid ibni musayyib lammaffaa عروة بن الزبير صدفة سليمان بن يسار أفرفة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود شنفة خارجة بن زيد جهفة القاسم بن محمد تربفة أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف سالم بن عبد الله اللي انجلمه جرى تربان كان زمن سن كيسة يجري تربان كن حكمي تكرت ولي قلن namuu hukmii san eegasii sakattaa godhee laalu fudhatu malee yoo torbaan isaanii jechi tokkorra walii galan jechi sun haasonni biraan hafne maqaa isaanii torbaan kana walit qabee olumaa maal jedhan إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة baharri gugurdaan torban ilmii keessatti bahara eenyu yoo jedhanii si gaafatan maqaan isaanii kunootiitti himii jedhe faqul hum cubaydullaahi curwatu qaasimu saciidun abuu bakrin suleymaana khaarija torban kana jedhe eegasii harka torban kanarratti aalamni dhufee olmaa'in baay'een baratanii ilmii fuudhanii caalamatti facaasan torbaan kanarraa isaan sahaabarraa fuudhan warroota egaa zamana isaanirraa dhaaleerraa gugurdaan tokko akka hasan albasrii faa akka imaamu shacbii faa caamir bin shurahbiil shacbi akka owzaacii faa akka leyt ibn sacdii ka masri leys almasrii faa culmaa'ii gugurdaa kanat isaanirraa dhaale warra sanillee warra booda duuban dhufeerraa dhaale warroota warra kanarraa dhaale jara afraan madhaba amma godhattee abboota madhabaa jedhamtu afran kanattu keessa jira jara sanirra tokkoffa abu haniifa eegasii imaam maalik eegasii imaam shaafici eegasii imaam ahmad jarri tun jara sanirraa ilmii baratan jara sanirra ilmii baratan isaanirraa ka hangafa abu haniifa abu haniifan bara dhibba tokkoo fi shantamaa du'e biyya iraaqitti dhalatee asliin isaa ammoo gara biyya afgaanistaan kanaa dhufa warri isaanii iraaqi dhalatee iraaqi guddate iraaqi mat ilmii barsiise majlisni isaatiif masiin isaa kun guddatee madhaba kana ikhwaan yoo madhaba ichaa dhageettan namni madhaba kana akka dhaaba siyaasaat akkattiin uumamnoonni kun sheekuma majlisa taa'ee nama barsiisuttu ilmiin isaatun guddattee darasaa isaatii fi barattoonni isaatun heddummaattee ilmii tanarraa baratan ilmii inni irraa barate kan irraa baratan kana fatwaan hedduun dhufa zamana dheeraa kana keessa waan inni gaafatamee deebii inni kennitun barreeffamti deebii isaa tanatti hojjeta warri isarraa waa baratu kun yaada kanattu akka mazhaba gad dhaabata malee wanni koottaa mazhaba baafannaa jennee irra walii galanii mallatteessanii miti eegas eeginu du'e moo warri isaan boodaa darasaan isaa kun akkasuma karaa isaa kanatti fufa sun imaam abu haniifa madhabni isaa madhabu ahli ra'yi jedhama qiyaasa irra heddummeesse nas irra sababaanis qur'aana malee hadiisni hedduun zamana isaasan biyyi inni jiru ta iraaqii fi iiraan tana shiica waan itti heddummaateef hadiisni baay'een shakkii seense shakkii hadiisa baay'ee shakkii addaan baasuu hin dandeenne hadiisa baay'ee ofirraa dhiise ayata qur'aanatii fi qiyaasaa fi mala ayata qur'aan irratti fuudhu taqriiban sanitti irri guddaa harka san irra kaa'e. osoma inni jiru madhabni biraa tokko ammallee shehni biraa guddaan tokko bahe sun imaam maalik biyyi isaa madiina imaamu daaril hijiraa jedhama. inni hadiisatti cinaa gale karaa hadiisaa kana qabate imaam maalik imaamu daaril hijiraa daara hijiraan ganda hijiraa rasul itti bahe kana imaamni isa jechu daarul hijiraa jechuun ganda rasul itti hijiraa baheme madiinan imaama biyyisanii jechu imaama biyyisaniiti imaam maalik egaa ikwaanii hadiisa keessatti beekamaa tahee kitaabotii duraa barreeffame hadiisa keessatti tokko ka isaati muwaxxa'i kana kitaaba muwaxxaa jedhamu kana kitaabotii duraa barreeffame irraa tokko inni kun imaam shaaficii gaafatanii imaam maalik nama akkam jedhaniin maal jedhe idaa dukira alhadiisu famaalikun annajmu jedhe yoo hadiisni dubbatame bakkalchi hadiisaa imaam maalik jedhe ka addaan namaa ibsu isa jedha madhabni isaa madhaba bareedaa jabaa hadiisatti cinaa galu gadhaabe garuu madhaba isaa kana wanni harkaa laaffise waa haga tokko harkaa laaffise tokko saddu dharaa'ic waan jedhamu waan nassiin hin jirre akkanuma lafaa ka'anii haraama jedhan sababaa sun dhufuu waan maltuuf yookaan in gaya sababaa waan sun ta'uu dandeettuuf saddu dharaa'ic jedhanii kana guddoo itti dhimma baha madhaba isaa keessatti kanat harkaa laaffise madhaba wanni tokko masaalih mursalaa jedhama wanni biraata ka madhaba harkaa laaffise amalu ahli ilmadiinaa jedhama isaa warri madiinaa yoo waan tokko hojjate akka amantitti ilaalan warri madiinaa qubatu yoo waan tokko hojjate akkaa tokkotti salaate fakkeennaaf akki sun amantiitti dabalan amantiitti dabalan amantiitti hin dabalamuu hin qabdire warri madiinaa hojiin isaanii macsuumiin warri madiinaati ummata kaan irraa tokko haa diqqoo gaa sunnaa rasuulaa ummata irra quba qabaatanii malee garuu ne hujiin isaanii amantii taatee namarra kaa'amu hin qabdu tan ummatarra kaaye inni kanarraa ka ka'e gaa dogoggora tokko tokko ka aalam islaama kaanii wal khilaafe madhaba isaa keessa jira akka sareen xaahira guutumatti jechuu fakkeenyaaf akka bineensa akka leencaa kanaaf kana kana nyaachuu hin danda'an jechuu waan kana tokko tokko keessa jira ammoo madhaba duraa kaanii wal bira qabanii ilaalan ka isaattu hadiisa irra guddoo walitti kalaawa ka duraa sun ra'yii fi aqli ilma namatti achi dhihaata malaan of waan hedduu madhabni hanafii madhabni sadaffaa katti aanuuf shaafici maqaan isaa muhammad idriis shaafici jedhama inni seenaa isaa silaa dubbatuu jiraannaa insha allah imaam maalikillee irraa baratee ganda hanafii isaanillee dhaqee bagdaadillee irraa barate makka baratee yaman dhaqee baratee hundarra deeme haga masritti abu hanifaan dhaqqabne gaaf inni dhalatu abu hanifaan du'e waan jedhamu wulida imaamun wamaata imaamun jedhama inni dhalatuuf du'uun tokko kun waliin dhaqqabne jarri e'o aboo haniifan du'u shaafiin dhalate bara dhibba tokkoof shantamaa kunin du'e kun dhalate waliin dhaqqabne jechuu jaruu eenu dhaqqabere darasaa isaa guguddoo dhaqqabe muhammad ibn hasan shaybaani darasicha guddaa yeroo sanitti madhaba hanafi harkaa qabu dhaqqabe ammoo abu yuusuf dhaqqabe qaadii egaa yeroo sanitti qaadii islaama qaadil qudaat jechuun waziira seeraa jechuu akka ministeera seeraa yani waziira qaanuunaa kana waan seeraa kan hundaa harkaa qabu isa aalama islaamaa hunda madhaballee harkaa qabu isa madhaba facaasallee guddoo isa jara tana lachuu dhaqqabee jara tana lamaan irraa barate achi dhaqee waan kan hundaa waan wali qabeef kanallee irraa fayyadatee kaanillee irraa fayyadatee wali qabee warra hadiisallee yeroo san adda cite muhaddistoota inni adda jiran kanallee irraa baratee hundaa wali qabatee madhaba tokko keessaa gabbaase saniif inni sadeenu lamaanirra gaarii jedhama lamaanirra gaarii jedhama akkaataan inni itti kaa'elleen lamaanirra qaacidaan irra qulqullu jedhan wanni kun karoora akka waa kaayantu jira akkaataan waa kaayamu kana fakkeenya madhaba tokko akkaataa inni tuwaqiyaa soo baratte eegasii sihii hatta waan inni jedhen beekne irra qiyaafachuu hin dandeette jechisaanii akkaataa inni itti kaaye kana qiyaasa malee bareedu kanaafuu sheekni keenna abu ishaaq alxuweyniin hin jirani gaafadhee sheekh albaanii sheekh albaanii gaafadhee ijoollee didiqqoo takka namni amma dardaraa kawaa baratu jiru mazhaba kam qabatee kamirratti ilmi duraa eegalu isaa wayyanaan jedhee gaafadhe jedhe yoo mazhabni tokkollee hin jirin akkana qilleensarratti eegaluu hin danda'u beeka dura tokkorratti eegalanii eega sun ijaaramee eegasi sunnaa fi qura'aana gubbaan itti ijaaranii sunnatti deebi'a namni malee lafaa ka'ee namni ol ka'uu hin danda'u tokkolleen koola malee hin barrisan gaafadhee waan naan jedhe jedhe eenyu ka gaafatu abu ishaaq alxuweyni ka gaafatamu eenyu sheekh albaanii raximahullah sheekh albaanii beektan egaa sheekh albaanii waan naan jedhe jedhe madhaba shaaficii ijoolleen akka barattee qaacidaa duraa tana karoora duraa kan akka chirra hiddifii gad dhaabattu haa godhanii naan jedhe madhabni irra qaacidaa bareedduu qabu ka irra seeran ijaarame akka bareedaa jiru isa naan jedhe jedhe inni beeka ammoo warri isaanii hanafi albaanii dhufe shan beektanii mire gandi abbaan isaa sheek hanafi guddaa sheek albaanii ee duuba madhaba shaaficii madhaba bifa saniin ijaarame ammallee rabbiin waan isaan qarqaare namoota muhaddistoota fuqahaani kun bakka lamatti addaan baha fuqahaa'ul muhaddisiinaaf fuqahaa'ul fuqahaa jedhama fuqahaa'a ilmii hadiisaa kan akka gaariidhaan beekaniif fuqahaa'a yoo gama kaan deebi'anillee muhaddistoota ilmii hadiisa akka gaarii beeku hadiisa saxaahuuf dacafuu dandayu ka gara kaanillee faqiiha caalimni nama hundarra gaarii isa jedhan ilmii hadiisa akka gaarii wali qabatee gama kaanilleen fiqillee beeku asaasa mas'alaa kaayuu dandayu hadiisa rasuulillee qajeela beeku kan almaa walitti dabalaan caalima dhugaa ta'a namni namoota akkanaa kana hedduu argate inni madhabni shaafi'ii kun imaam beehaqi tigaa sharci sunan egaa beekan imaam beehaqi akka imaam alkhaxiib albaqdaadi khaxiib albaqdaadin egaa ka qaacidaa usuulaa kana akka gaariitti hiddaan gadhaabe isa qaacidaa musxalaha hadiisa namni gadhaabe isa imaam albagawi ibnu casaakir ibnu salaax baqdaadi khaxiib albaqdaadi in booda ilmiin musxalaha hadiisaa bakkisiin itti dhumteedhan ibnu salaahi kana ciraaqii inni kurdi usul musطalaح الحadيث musطalaح الحadيث ilmiin musطalaح hadiisaa kitaaba isaa almuqadima ka jedhamu kana achi keessa wali qabamte namni isa booda musطalaha katabe hunduu isumarraa fudhateedhan namni kun muhaddisa muhaddisa guddaa gama kaanin faqiha shaaficiiti kurdi imam ibnu salaaح akkasuma gaa dahabiin beekama gaa zahabiin waa'ee rijaalaa keessatti namni barreessee addaan baase hundaa isa subkiin akkas ibnu kathiir egaa ka amma kunoo tafsiira abbaa tafsiiraa kun akkas xaafid aliraaqiin akkas abbaa alfii'aa kana alfii'aa guddittii amma musxalaha hadiisa waa'ee fannii hadiisa hadiisa rasuulaa keessatti katamtu musxalaha keessatti katamtuun abbaan shaafici ibnu hajar ka amma egaa kumbiyuutara hadiisaa jedhamu sun ka abbaa fatulbaari'i ibnu hajar alasqalaaniin kun shaafici imaam suyuuxiin fannii hunda keessatti ilmii katabe fannii hunda keessa akka tabedhani imaam suyuuxiin kun shaafici ama namni waan kana quban qabne yoo namni tokko fakkeenyaaf shaafici isin jedhan akka nama gosummaa dubbatu tokko nama fakkaatti dubbiin akkas hin fakkaatin wani gosa tana tana haasa'u miti dubbiin dubbii dubbii ilmiiti akkaataa itti waa ijaaran keessatti warra waliigaleet akka tokko waliin ijaare malee waan gosi takka gosataan barbaattee gosataan barbaattee namni akka eebbiitti ilaalu takkaa miti dubbiin dhiirti tun dhiira muhaddistoota gugurdaa hundi isaanii warra nuti batu jiru kun hin beeytan egaa ibn xajar al asqalaani hin beeyta xaafid al ciraaqi hin beeyta nama alfiyaa isaa alfiyaa isaanii maqa dhagahuun dhabdani alfiyaan ta hadiisa musxala hadiisaa wali qabde isi warroonni amma maqaa isaanii dhofni kun hunduu warra gugurdaa akkasiisan kanattu duuba ikwaanii madhaba kana ol kaase kaadii ol jarri tun martuu qoodarraa fudhatte kitaaba katabdee qoodarraa fudhattee qulqulleessitee qoodarraa fudhattee ol kaafte kanaafuu gaa guddoo madhabni qulqullaa'e saniin booda madhaba hambalii jedhamu ka duraa hanafi katti aanu maaliki katti aanu ummanni ammoo hanafiyyaa jedhama ka duraa katti aanu maalikiyyaa jedhama katti aanu shaaficiyyaa jedhama namni karaa san qabate katti aanu ammoo hanaabilaa jedhama ahmed bin hambal inni muhaddisa sheeka hadiisaati nama beekama ilmi hadiisaatiin beekame gaala kudha lama ka kitaabni itti fe'aa qabu fe'ee isa ka deemuun hundaa mataa keessaa qaba jedhe gaalli kudha lama baatee deemuun kitaaba muhaddisa guddaa jechuudha inni muhaddisa guddaa isa ka warra hadiisatti itti gaafatamaa bagdaad cinaa tokko harkaa qabu warri hanafiyaa ahlurra'yiin kulleen cinaa kaan bagdaad harkaa qaba jidduu isaanii diinumaa guddaa jira walisalaamu ganti kana shaaficiin dhufe shaaficiin dhufnaan jara taanillee dhaqee irraa baratee taanillee irraa dhaqee baratee hundaa argee wali fide qaacidaa baase waan ka jara tana lamaa wali fiduu dandeettu guyyaa san taa'ee takka jedhee fannii duraan hin jirre kaaye fanniin tun usuulul fiqii jedhamti namni tokko fannii tokko baratee keessatti waa barreessuun ilmi kennaaf amma fanni amma hisaaba keessatti amma wanni aljabraa jedhamu kan eenyu barreesse jaabiriin sunii fi namni aljabraa amma dubbisaa jiru kun haga tokko galtee fi wanni sun yoo akka tokko hin galleef nama hundara namni waan kana beeku nama waan kana lafaa kaasee odoo wanni tun hin jirre kaa'e hunda ol jira jechuun waan san keessatti baaba san keessatti imaam shaafiin akkas godhe waan ummata kana waliin araarsuu danda'a takka kaa'e ta duraan hin jirre fanni haarawa lotan hubanaa xiqqo aqabanti seentutiin sheekhi hitarallee nu dhaamsaa baarakallahu fiin sheesaala hitara nu dhaamsaa jedha jalarraa jara lamaan duuba imaam shaaficiin raximahullah dhufee fannii usuululfiqhii jedhamtu kaaye fannii san keessatti namni hunduu galteef akka wanni irratti wal dhaban guddoon duraanuu hin jirre akka namni dogoggorumaan wal dhabe galtee fi jara lamaa walitti fide majlisa fi keessatti kulleen irraa baratuuf itti dhufe sunis irraa baratuuf itti dhufe achi keessa jara lamaa walii galte eegasiigaa imaam ahmadii fi warri muhaddistoota sun hunduu isa jala dacha'ee ilmi irraa barate sheeka imaam ahmad inni akka imaam maalik sheeka imaam shaafici shaaficiilleen ahmadii sheeka sheeka isaat qiyaasa malee jaalata halkanii guyyaalee qiyaasa malee du'aayii godhaaf jedha yeroo hundayyuu in irraa fatu jedhan warri kun warra diina addaan gara gara gosa gosaan jiruu miti saahiba hunduu jechuu warra walirraa waa barate warra kun kaan irraa baratee kun kaan halkan guyyaa taa'ee du'aayii godhu wanni tokko tokko irra wal dhaban ammoo hame jiraattu madhabni jara lamaanilleen taqriiban dhibbarraa harkirri guddaa tokko jedhan jara lamaan shaafi'ii fi hambalii wanni guddoo addaan itti dhabdu wal dhabdu hin jirtu jara lamaan duuba gaa ikwaanii imaam shaafi'iin fiqiin akkasitti eegalte fiqiin keessaa fiqiin nu barannu fiqii imaamu shaafi'iiti maaliif yoo jette waan naannoo nu qubannu san madhabni kun faca'ee jiruuf madhaba biraa baratu irraa kan naannoo sun ummanni barate sanirratti asaasa kan kee ijaaratu irra sii wayya madhabni kun akkaataan inni addaan itti faca'ee jiru madhabni duraa ka hanafii sun madhaba irra faca'e addunyaa gubbaa tokkoffaa amma maal mootummaa hedduu argate inni mootummaa hedduu isa faca'aaftu argate mootummaa abbaasiyyoota san keessatti humna gurguddoo argate zamana guddaa faca'aa ture eegasi warra usmaaniyyoota akka turkii ka boodaan dhufi kun isaan ummata hundarratti dirqii godhe akkasa mazhabni kun faca'u kanaafuu mazhabni irra faca'ee jiru mazhaba san biyyi inni itti faca'es biyya hindi'iiti paakistaani bangaladeeshi haga asiin afgaanistaan seeni asiin turkitti as dabri turkiirraan orobbaa bahaa tana hundayyuu muslima orobbaa bahaa keessa jiru hundi isaanii haga muslima chaayinaa agayutti hanafi warri kun lakkoofsan irra guddaareen gartanii mazhabni hiddumminaan keessatti lammataa shaafici shaaficiin biyyin itti faca'a biyya iraaq san lammatagaa biyya iiraan muslima amma biyya iiraan qubatu kun silaa amma warri shii'aa kun ahli sunnaan dura harka dhibbarraa soddoma amma haga tokko balleessanii jiranii muslimni achi qubatu sun shaafici muslimni iraaq qubatulleen kurdiin faan guutumatti akka jirtuun shaafici achirraa gaa biyyoota azarbajaan warri jedhamu kulleen shaafi'i shi'alleen qaba silaahni raafi shaafi'i achiin biyyoota soofiyetisan keessa shaafi'iin hedduu jira gaman as deebi'i induneesiyaa fi maleeziyaa fi boronaa far kun shaafi'i yoo ammoo biyyoota arabaa kanatti as deebite shaam magaalaa lamat halabii fi magaalaa lamat olaantu malee hayni kun shaafi'i urdun shaafi'i falastiin shaafi'i lubnaan hanafi masrileen wal keessa jirti ergudoon shaafi'i suudaan isin maaliki akkasiin egaa afrikatti gaddabre yaman shaafi'i achitti gaddabre akkasiin afrikaan tun egaa itoophiyaa irraa jala qabi somaale irraan jabuuti irraan achiin haga keenya tanzaaniyaan achiin haga kuunu mozaambiikiin gaddeemi hundu shaafi'i madhabni madhabni sadaffaa duuba faca'ee jiru akka nama heddumminnaan keessatti maaliki maaliki naannoon itti faca'ee dhi'a afrikaati dhi'a afrikaa dhi'a afrikaa dhi'a afrikaa himuu jennaa dhi'a afrikaa afrikaan dhi'aatun egaa eessa irraa jala qabda liibiyaa irraa jala qabi tuuniis irraa aljeeriyaa irraa morokko irraa mortaaniyaa irraa haga isiin kun senegaal irraa neejer irraa neejeeriyaa irraa warroonni kun dhi'aa kun hunduu maaliki matamni isaanii asin elektriilee maaliki jidduutti deebi'i irra dabre ammoo suudaanilee maaliki ee jechuun akkaataan madhabni kun itti faffaca'ee jiru addunyaa gubbaa amma akkas kun maal si fayyada waan tokko yoo dacwaaf biyya takka deemte takkitti maan nama bu'urra waan nama kanaa ati beekuutti irra si fayyada namni biyya dhufitun biyya akkami aadaan isaanii maali maal waan kanarraa agartaa maal qabanii dura yoo beekte sirreessuu hin dandeette dogoggorri yoo jiraate gar yoo amma hin beekne takkitti maa wal arrabsitanii adda ayyaatan yoo beekte isaan waan kanaan halaala jedhanii annabirat ammoo haraama daliili kiyyee dhira jaba'a yoo beekte hegan isaanii halaala hidhee nyaatu yoo garte hin ajabtu hin ajabtu duraan beekta sin ajabsiisu yoo fakkeenyaaf akka fakkii gabaabdutti ummanni obboloowwan keenyaa akka hindii ka'aman waliin jiru kun waan yaa'aa hundaan waa xahaarsuu hin dandayan jedhan fakkeenyaaf fakkeenyaaf ama kun maal kookoollaa kanaan fuutanii fakkeenyaaf waan najisaame takka dhiquu hin dandeettan jedhan maal in yaa'a dhiquu hin dandaya xuriin balleessa wanni waan kanaan dhiqan xaahira taati yoo kana gartin ajab dura yoo duraan beekte yoo duraan beekte bisin deebisu dhufaa jirti wanni yaa'a hunduu wanni likuud wanni yaa'a hunduu waa qulqulleessaa jedhan isaan hanafi amma obboloon keenya waliin qotu guddaan islaamna biyya kana keessa jiru kun isaaniin beeytanii tana beeku qabdu beeytamu yoo tana beektee waan isaan yaadanillee beekte guddoo si qarqarti da'waa keessatti hegan akka badaa walit hin buutan namaan in beeytaa akkamit sirreessaa yaadda malee takkitti walit hin jigdan tanaaf nama fayyada mataba beekuun namni kun nama akkamii beekuun waan isaa beekuun da'waa godhuu hin dandeettu ati nama kana beektu malee dur nama kana yoo beekte rakkoon isaa maali yaanni isaa maali agartaan isaa maali yoo hin beekin akkam goote da'waa goota shuuciyyuu ta'u hin beektu mu'mina ta'u hin beektu muslima ta'u hin beektu waan isaa ta'u hin beektu akkam goote da'waa goota ati beekuu qabda dura da'waa godhuu dura isa beekuu qabdaati isa beekuu qabda eega isa beektee da'waa godhuu dandeetta da'waan martuu akkaataa qaba akkaataa isaa saniin da'waa goota eegasi eega isa beekte kanaafuu duuba gaa madhabni bifa saniin addaan faca'ee jira muslimni muslim addaan hin jiru muslima lachuu waan addaan yoo bifa sanii ilaala wanni hunduu hin batti muslima wanni addaan warra kana gargar godhaa takkaillee hin jirtu xiqqoma agartaa waan tokkoo keessatti wal dhaban wanni kun wal dhaban ammoo dhibbarraa sagaltamii fi saddeet takka sagaltamii torba walumaan jiranii beeki dhibbarraa haga xiqqaa keessatti waalaikum salaam haga xiqqaa keessa wal dhaban hagni xiqqaan kun obbolummaa seetanta islaamaata isin jirtu duqqaleen tuqxa aqiidaan keessa waliin dhabne isinii beeki waan silaa amantii miidhaa aqiida aqiidaan keessa waliin dhabne isin isinitti hin fakkaatin fakkeennaaf amma uummanni ollaa keennaa ka hanafii kun hedduun isaanii aqiidaan keessatti baralawiyyiin warra baralawiyyiina tokko yookaan warra tiijaaniyotaa kun warra suufi'iiti ka aqiidaan isaanii rakkoo qabdu aqiidaaf madhaba kana ammoo waliin hidhin addaan baasaa qabdi tun madhabni waan biraati madhabni aqiidaan isaa aqiida tawxiidaati shakkii malee imaam abu haniifaa muwaxid warri kun eegasii dhufe ammoo wanni aqiidaa balleesse walitti hin jirtu dubbiin lamaan ati waan isaan hojjetan laalteetu amma isaan hanafii fi baralawii amma sida guddicha karaa keessaa adii guddaa kana sida diinatii miti kaan egal egilistrit masida jiru kana masida kana bira waan itti kataban gartanii hanafii fi baralawii itti kataban akka dubbiin lamaan walitti dhamtuu tokko godhan fakkeenyaaf tanam dogoggora nama seensa ati yoo baralawiin dogoggorana jira warra bada'aa beekte ammoo hanafillee achi keessa hin dabalin addaan hiiki bakka tana lamaan hanafi waan biraati madhaba sun kun ammoo aqiida tun akkamin salaatin akkamin soomaniin dubbattu baralawiin qaadariin takka amma fakkeenyaaf warri dargaan biiteenna wanni isaan haasa'u waan aqiidaa malee akkamin salaata akkamin soomtaa namaan dubbattu sun hujii isaaniitii miti akkamitti soomanii salaatanii hin dubbattu duuba gaa ikwaanii fiqiin nu barannu ta imaam maalikii eega imaam shaafi'ii eega jenne diqqoo imaam shaafi'ii kana maqaa dhoofne diqqoo waa'ee isaa dubbanne saniin booda ammallee akkamitti waan kana barannatti dabarra insha allah imaam shaafi'iin rahimahullah maqaan isaa muhammad ibnu idriis ashaafi'ii jedhama biyyi inni itti dhalate falasxiin gaza naannooma gazaa jedhamtana gazatti dhalate bara dhibba tokkoof shantamaa dhalate eessatti dhalate gazatti dhalate naannoo gazaa ma jedhamtana ee ee inni imam shaafi'iin gosti isaa ammoo muxalibi haashimii rasuularraa abbaa shan lakkaawata rasuula rabbirraa alayhi salaatu wasalaam abbaa shan lakkaawata jechuun warra sanirraa dhalate gaa abbaan isaa warrootuma achirraa dhufee amantii facaasuuf gamana dhufee achitti du'e haati isa kaya taamaa xiqqaa waan garte naannoo sanitti yoo guddate nama fiitis hin baratu amantiin isaatis hin miidhamtii shakkitee achirraa hijiraa baateen makkattiin deebite ganda isaanii galchite jechuu biyyisatti biyyisaare qureesh achiimi makkatti galchite makka taa galchitu malee abbaan waa horiin dhiifneef isin horiin qabtu hiyyummaa guddarra keessatti gudda namni waa tahe hunduu seenaa gubbayyoo si laatan hiyyummaa keessa dhufe ajaa'iba rabbi ilma dureessaa kawaa higgaye haga xiqqa ijoollee ta'e namni laalta asii quuftatan akkasiin jirtu wama takka bar waan isin beektu hin jirtu waan ajaa'iba rabbi kawaan sammuun isaanii hojjanneeti namni takka quufnan sammuun tun laafte gaafuma beela'ee namni irra taa'e biyyaleet akkasuma beektanii ijoolleen qabxii gaarii fidde akka gaarii waa barattee bakka gaarii gattu ijoollee hiyyeessaati hiyyummarra dhufe inni kun hiyyummaa kanarratti haati ciniinnattee akki inni waa baratu goote ji'a waa baasuu hin dandeettu ishee kan dhuftee kadhatti naa irra dabreetteeni isheen irra dabraaf gaaf kaan gurbaan faxina qiyaasa malee qur'aana baratee sheehni waan jedheen kabiira ta'e hin qarqar jedhee mallaqa sirraa hin fudhadhu sheekichi qur'aana barsiisu akkasitti qur'aana baratee fixee qur'aana haffate iska xiqqaa yeroo qur'aana haffate afaan arabaa baradha jedhee baadiyyaa bahe baadiyya bahee zamana san namni afaan arabaa qajeela baratuu barbaade baadiyyaa dhaqa baadiyyaa dhaqee geerara isaaniitiif waan isaanii kan hunda akka gaariitti baratee deebi'e yeroo deebi'e achitti ilmii baratuu eegale makkatti olomaa'ii makkaa yeroo san jirtu hundayyuu irra deeme irraa ilmii barate muftiin makkaa zamana san muslim ibnu khaalid zanjii jedhama maqaan isaa muslim ibnu khaalid azanjii muslimiin kun zanjii jechuun afrikaa jechuu beektanii ammoo inni afrikaa miti waan ajaa'ibaa zanjii jechuun siraan nama gurraachaan arabni zanjii jedha amma namni baay'een muslimii kan itti dogoggoree abba sheen isaa sheeka gurraacha nama kana akkana muslim bin khaalid jedha muslim bin khaalid diimeenna irraa gurraacha jedhaniin diimeenna irraa faallaa godhaniif jechuudha faallaa godhee uummanni akkasii yaameen sila bakka diimaa jedhan gurraacha jedhaniin faallaa godhanii san namni baay'een maqaa isaa kana dogoggoree afrikaa siyaa isa kan nama gurraacha biyya achirraa dhufe siyaa inni nama muftii zamana dheeraa ture khaalid bin muslim kun muslim bin khaalid kun waraabaa jira muslim bin khaalid kana muslim bin khaalid kana ilmi irraa baratee muslimiin kun gurbaa kana kana laalee abo deemi imaam maaliki dhaqi madiinaa ilmi baradhu jedheen taa'ini jidduu kana haga waa baratu horiin qabu qaliman qabu daftaran kitaaban qabu kawatti katabu haati guyyaa deemtee lafee horii tana babal'oo qopheessitiif maddaa qopheessitiif koo hin barreessan kana lafee tanarra barreessee boolo'u kayet bolo owala hegergaaf rabbu kana hire keessaa guuree barreeffadhedhe hiyyuma akkasii keessatti waa barataa dhufe jechuu akkasitti gaa murteeffate haadhalleen mari'atee haatileen du'aa gootee fi deeme achi hijiraa bahe qofaaf achirraa ka'e kiiloomeetirii dhibba shanii kalooftu san egaa dhibba afurii fi shantamaa san achirraa deeme miilan umriin isaa hagam beeytu kudha sadii kudha sadii kudha sadiin keenya ammaa kun alaahuun galu alaa galchan malee kudha sadiin keenya kamaan iskoola dhaqanii iskuulaa fuudhan malee hin galu akkasitti akkasitti egaa ikwaanii imaam maalik bira dhufe yeroon imaam maalik bira dhufe imaam maalikiin kun nama nama heebbaa qabu jira bar nama namni sodaa tokko jiraami nama akkasiiti aadat imaam maalik nama yoo namni arge namni hunduu rifatu namu isa dura dhaabate akka gaarii taachoo dubbachuun hin dandeenyeen tokko ammoo hadiisa rasuulaan dubbatu alayhi salaatu wasalaam wayaa gaarii uffatee nafa dhiqatee akka gaaritti uffateef bareechisu malee hin dubbatu kursii gaarii irra taa'e akka gaaritti taa'ee dubbata isa kana gaa namni hunduun sodaata akkana lafti guutamte akkana ta'a namuma mataa qaqqabate inni kun barka khaliifan islaamaa haaruun rashiid dhaamsatti dhaamee maal jedheen na bira koottu ijoollee tiyya ilmi na barsiis jedheen khaliifaa aalama hundaati beekiga jennaan ilmiin nama biratti manan namaan fidanii itti dhufanii baratanii koottu as ergee haa barattu jedheen ijoolleen ta'e khaliifaan jedhamitu ilmi ummataan wal qixxaaye as dhuftee haa sun barattu jedheen dhaqnee mana keessanitti ilmi siin finnu dallaneetuma garuu dallanullee maal tahare kun isaa ol jira barra akka godhuun qabu kun ummanni guddaan harkasaa jira akka godhuu qaba firmaa callise gaaf kaan dhufe isa bira inni achirraa ka'e iraaq irraa ka'e madiinaa bira dhufe kiloometirii kumaaf hin beekne achirraa ka'e bira dhufe yoonas miilumaan deema namni fardumaan deema isiin mara fudhattuun beeytan khaliifa dhufe yeroo inni madiinaa as dhufe bulchiinsa magaalaati boolisa magaalaati wanni martuu gaa wal keeceeten beektan imtire khaliifaa aalama hundaa ka magaalaa dhufe magaalaan akkasiin godhattu magaalaan hundi walumaan cehaa dhufte hiikkateetuma achitti hiikkatee mana mootummaan qopheessitees hiikkatee achirraa maalik bira imaam maalik bira dhaqaa jedhe waraana isaatii fi warra hojjetaaf warra magaalaa bulchuu kana hundaa kana lafa guutaniituma dhufanii huloo dhawan guyya huloo yeroo dhawan intalti kaadimaa jalaabantee laaltee imaam maalik barbaanna jedhaniin dhuftee isa ka kitaaba fi zaakaratu khaliifaa muslimattu huloo dura dhaabatees eegaa aalamni namni tokko naafne jetteen guute dirreen guutamteeta dhaabata namuu akkasii jennaan eeyyee bishaan naa buusi jedhanii bishaan buufatee qaama dhiqatu goran qaama dhiqatanii suuta qulqulleeffatanii wadda'atanii wayaa uffatanii akka gaarii uffatee gara sa'aatii lama akkana ofirraa if qopheessu kanarra turanii warra isa dhaabatu loo duraa beekaa kana achi gabbahe yeroo inni gabbahe dallane khaliifaan amma dallane imaama akka nu goote dheen nu bira koosiin jennaan ka aalamni hundi nu bira dhufu didde achi ka'ee si bira dhufnaan hulootan tee dura sa'a lamana dhaabde maaliif akkana na goote dheen wanni akkan si godheef jedheen wamaa akka tokkollee sin goone dheen dura dura ballama malee na dhufte waa ballama waa hin qabnu dheen ballamni hinu jidduu jira waa ballama hin kaane ballama malee dhufte lammata atin hajaa sii haa fixuuf takkaa waa sii haa kennuufi na biraan dhufne ilmi rasuula rabbii san na gaafatuu dhufte arrasuula rabbii bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u aniin ifin qopheessin jedheen aniin if qulqulleessee ifin qopheessin rasuula rabbii bakka bu'ee dubbatuu hin danda'u minbara rasuularra taa'aa miti inni yeroo sana madiinaa ta'a beektu minbara rasuularra aniin ifin qopheessin taa'uu hin danda'u sun aadumatiyya akkasuma waliin qajeelmalee waan adda simii qabu jedheen amma namuu rifateetu hayyaan ukaasan inni masjida dhaqan yoo masjida dhaqan egaa imaamni egaa kursii marcumaa bakkuma rasuulli dur ta'an san achi kaanii marcumaan isaa beekamaa ka imaamaa ka imaam maalik khaliifallee fidanii ka maasha allah ka zahabaan tolfame kana fidanii as bira kaayan mootummaan qopheessite as keetti kursii marcumaa biraa imaamni kanarra taa'e innis achirra taa'e achirra teenan hadiisa eegale amma dubbatu wanni mootummaan guuttee teetti beeka mootummaa namni martuu dhufanii hadiisa eegale hadiisa maal dubbate hadiisa namni tokko if guddisuu dhabaatee ummataan if walqixxeessu namni tokko mataan dhaabini ummataan wal haqixxaawu hadiisa jedhu kana dubbate takkitti manni dubbateen beeke amma khaliifaan kursii irraa bu'ee marcuma irraa bu'ee lafa taa'e marcuma irraa bu'ee lafa taa'e duuba imaam maalik nama akkasii jechuu kiyya nama nama diqqaa miti nama yeroo sanitti namni dura taa'ee waa haasawuu danda'u miti kana bira dhaqe inni umriin isaa hagam jenne kudha sadi ijoollee kun yeroo dhufe majlisni akkana guutamee taa'a ilmi baratu jirani takkitti masjiida seeneen majlisni taa'a sunnuma salaatee bakka saffiin itti dhumte dhaqeetuma taa'ee majlisa innillee ilmi caqafate imaam maalik maal godha haddasanii fulaan an fulaan an fulaan abaluu naa odeesse abaluu abaluu odeesse abaluu abaluu odeesse abaluu san rasuula rabbiitu odeesseef rasuula rabbi alayhi salatu wasalaam akkana jedhe ammalee abaluu naa odeesse abaluu naa odeesse abaluu san abaluu odeesseef rasuula rabbi akkana jedhe tana akkana haasa'u inni ummanni taa'ee katabata ummanni kataba waan itti katabu qabaa inni maal godhe fuudheetuma citaa wahii cabsateetuma godhe gudeeda fi kan waa'ee fidaa saaqee irra katabuu gore hancufaan hancufaan katabuu gore kana imaamni dallane duriyyummaa akkanii dhuftan takka hangarre naannoo imaam maalikitti waan akkana hojjetuun waa'ee fidaa saaqanii hancufaan akkana godhataa ooluun tun wamni taphatu see kan nama duriyyee irraa boodaa kan taphumaaf dhufe kana see yeroo majlisni dhume darsiin dhume yaame isa yaamaa jedhe yaamee takka bakka adamni jiru hin daaqne jedheen dhufne jedheen takkitti muduraatiin bakka adabni jiru majlisa adaba takka an teenne jennaan maal imaama akkasittan jedheen maal adaba kana maal takka namni adaba sin barsiifne jedheen maal adaba dhaba maal narraa gartan jedheen maal teettee waa firraa saaqxee afaanin hancufaan akkanatti gudee dara taphataa ooltuun maal jedheen hin taphanne bar jedheen hugnan na godhe hin taphanne jedheen maal baanta jennaan maal sila waan atiitti kana katabuu barbaada waan katabuun hin qabu nama hogna fi deema gudee kiyya rakka taphadhe maaliin katabde hancufa kiyyaan katabe duuba amma jirti hin jirtu eega takka katabe ammoo irraan fadhu'an takka katabnaan mataa keessaan hin bahu yeroo mutu takkuma katabu harka kiyya mee amma waan ani jedhe san keessaa takka illee yaadatta jedheen hadiisa guyyaa nu odeessaa oolle majlisi guutuu odeessanii miti ummanni katabe waan san mara takka illee yaadatta jedheen waan kana keessaa takkaa miti hundaa yaadadha jedheen mee jedheenaan bakkumarraa akka taa'ee akka inni duraa dubbateen itti deebise حدثني فلان عن فلان عن فلان رسول ربي كان هبلو أبلو أبلو أبلو أوديسي أبلو أبلو أوديسي أبلو أوديسي رسول ربي كان أبلو أوديسي كل يكن يرون دبته جنان أما وما تانك عائرين أتنو كاسرين منك يقال الله منك قال شيء أما أدهفتي قريب رفتاتي مكة ألف بيتا كأنوتي لكاتي رسول ربي قال فاتي أما جبس أما ما جرينا تمن ولين تيتا بكتيتو بكنيات فامرانا سيقودا ilmi baradhu jedheen hayyee jedhe ilmiin nam ummanni dhufuuf muwaxxaa kana kitaaba inni barreesse kanaaf dhufa namni imaam maalik barreesse kanaaf kitaaba kana baradhu jedheen kitaaba kaan maal godhe kitaaba kaan waan gootu jedheen bor kitaabni kunooti nama sii qara'u barbaadi jedheen imaamni yeroo akkana taa'u hadiisa namatti irra qara'a yeroo nama irra qara'u ee akkas jedha inni daftee akkasitti sii qaraate akka isaan sii dhumuuf nama sii qara'uu danda'u tokko barbaadu jedheen anuleen qara'uu danda'a jedheen haya kootu qaraadhu jedheen irra qara'e akkasit dhaabi akkas haffazii deebi jedheen yeroon silaa jedhu guyyaa lama sadii keessatti kitaaba guutuu haffazeen kitaaba maraa haffazeenaa caqas jedhee nama maraa irraa bahe ilmi biraa dabalatee halkanii guyyaa adda barsiisee hagan bira taa'ee abboowwan qabu narraa baratte deem amma addunyaa keessa gara biraa deemi baradhu jedheen yoos sinqii hin qabu iraaq deema jedheen bakki guddoon mootummaan jirtu leen iraaqi ulamaa'een gugurda leen iraaqima jira yeroo san egaa bagdaad deema jedheen bagdaad deemuuf bagdaad lafa gabaabduu miti sinqii hin qabu imaamni sorii hin qabu silaana sii kenna homaa hin qabu haga rabbi faraja nuu fiduume ima waaqara in eegnaa jedhe osoo akkana jira rabbi hadiyyaa wahii fide imaama kennan horii horii kan addaan qoodee abboota kana sinqii godhadhu jedheen hagan ijoollee tiyya godha jedhanii addaan qoodatin akkasitti ol salaamanii biraa deeme waan odeeffamu yeroo iraaq dhufe bakki inni duraa dhufe majlisa warra ahlan ra'yii san dhaqe ka gara fiqii san ka abbaa hanifaa ganda isaa san dhaqe ganda ganda guddaa yeroo sanitti ganda mootummaallee waliin jirtu warra san dhaqe kana dhaqnaan egaa takkitti maan ijoollee achirtu waliin bu'an akkaataa isaan salaatan akkaataa kanarratti xiqqoo agorsinaan qabani qabnaan maal godhan munaazaraa si odeeffane na wal achirratti ijoollee wal moromte akkanaa miti akkana akkanaa miti akkana enaan hundaa injifate ijoollee ijoollee hiriyaasaa dardarsa maraa injifate injifannaan eennutti yaaman imaam محمد بن حسن الشيباني يروس إمام إسا إسا كان وري حديثة كل اندر دابتشون دندو مال اندر دابتشون دندين وان إسان بهنين كبا تكيت ما إن حديث في دين حديثكم مطلق مقيد مقيد يدان حديثكم عام مخاص يدان وريكم مو وان كان بيكو أدان كابه نمتيش والله لي هغان ودابته ومن انجفته داكسن ودايان يبي يكنو دابته ومن وكان مدبه isa kana wali fidan takkitti munaazaraan eegalteen injifate sheeticha sheetichi takkitti injifateen ambaayyaa addaan jedhanii isaan nuyas mana kiyya galla akka warri ikhlaasa qabu warri warri warri warra waan waan addunyaa yaa'u miti waan rabbiiti manatti hin galee abboo ilmi waan qabu si barsiisa ati na barsiisa jedheen in kun ammoo ijoollee kun nama guddaadha yoo san sheeka guddaa kun imaama guddaa kun kun ammoo dardaradha ijoollee akkasitti waliin taa'ee ilmi irraa baratee maktaba guddaa qaban isaan maktaba san librarii guddaa qaban maktaba kana guutumatti haffazeedhan akka jiruun guutumatti haffazee akkasitti warra hadiisa illee itti dabaree egaa ilmi irraa barate duuba egaa kitaaba usulul fiqii kana kitaaba isaa arrisaala kitaaba amma jedhamu kana jara tana lamaan walitti araarsu uffanni haarawa duraan hin jirre ta usulul fiqii jedhamtu baase rabbi laafisee imaamu shaaficiin duuba ikwaanii nama akkasiiti akkasitti mazhaba isaa achitti gadhaabee saniin booda iraaqitti godaane jechuun masritti godaane masritti du'e imaam shaaficii gaa ikwaanii eega barannee wanni bakka tana diqqoo namni beekuu nama barbaachiftu yeroo hundaa waa hedduu isii baaba fiqii tana keessatti nama wal dhabee tanuma dhageetta olmaa'ii wal khilaafte olmaa'ii wal khilaafte qowlii lama keessa jira qowlii sideeddaan bahan balaan tun maal waan namni of gaafatu balummaan namni kun hagasi addaan bahe kun addaan cabe kun kaan dhaye kun kaan irraa waa hime bakka lama addaan bahani sababaan khilaafa kana fiddu maal waa lafarra wal dhabammo oorurra wal dhabammo horirra wal dhabammo daldalarra wal dhabammo wanni sun takka illeen hin jirtu wanni waan rabbiiti maaliif wal dhaban yoo jettan wanni warra kana wal dhoowwu sababaa gabaabaa tokko dura hadiisa kana fakkeennaaf hadiisa tokko arguu dhabu hadiisni kun rasuulaa kun nama tokko hin geenne fakkeenyaaf sheekha tokko hadiisni faallaa hadiisa sanii fatwaa godhe ati akkamitti mujrima inni akkamitti hadiisa rabbi rasuulaa fayyaalisaa hadiisa sahiihaa kana dhiisee ka bukhaarii keessa jiru akkamitti fatwaa godhachuun dandeettu bukhaariillee gaafsan hin jiru hadiisnillee walitti hin qabamne gaafsan hadiisni rasuulaa ka amma silaa ati, ati gartu kun inni hin garre wanni waan hunda arge rasuulli yeroo hadiisa dubbatu alayhi salaatu wasalaam sahaabaa hunda walitti yaamee hadiisa irratti hin dubbatu bar namuma lamaa yeroo san bira jiru waa hima lamaan tun hafazanii dabran borumtaa lamaan biraatii hima gaaf sadeen biraatii himan afraan birat irraa dhagaya hadiisni akkas karaa sanii dhufe sahaabummaanuu hagamii hagamtu jira ka hadiisa tokko fakkeenyaaf ka ajabaa ka namni hedduun beeku inni hin beekne jira duuba nama ajabsiisuu miti sahaabtichi rasuularraa dhagaatu yoo yaman dhaqe warri shaam beeku hadiisa inni jedhe san maarraa beeka shaam hin dhaqne inni warri masriin beeku akkasitti zamana san ilmi waan akkanatti facaatee kitaaba tokko keessa waliin hin qabaminiif hadiisni ati amma gartu kun isa bira hin geenne takka yookaan bira ga'ee hadiisa rasuulaatti hin fakkaanne wanni akkana illee hedduu argamti abbo kun hadiisa rasuulaatii miidhee dide shakkee yookaan hadiisa rasuulaa tahuu isaa beekee hadiisa biraatiin nassakame jedhe hadiisni kun shaarame hadiisa biraa kana shaare jedhee tana yaate duuba ikwaanii sababaa kanattu fide malee waan namni tokkolleen morome'eef mataa jabeennaaf kaan injifatu'uuf hadiisa didee takka aayata didee gara biraa dabre tokkolleen hin jirtu hadiisuma kana dhageen namni abi bakr siddiiq irra rasuula rabbi wajjin jiraate jira osoma rasuulli rabbii hin ergamin iyyuu bar wali saahiba jarri rasuulli ergame alayhi salaatu wassalaam haga xiqqaa gargar bahe warri lamaan haguma xiqqaa gargar baheyyuu yookaan rasuulan mana abi bakr jira yookaan abi bakr mana rasuulaa jira jarri lamaan saahibummarra silaa namni isarra jecha rasuulaa dhagahee jira silaa isa ka khaliifaa islaamaa abi bakr siddiiq gaafatan maal gaafatan nama du'e duunaan akkoosaa akkayoosaa dhiise jira jaartiin akkoosaa tun nama du'e kana maal dhaaltii qoonni si'i hagam jedhanii gaafatan isini galee ama dubbiin akkoo maal dhaaltii jedhanii gaafatan eenyu gaafatan abubakar siddiq gaafatan radiyallahu anhu qur'aana rabbii keessatti hin argre wamaa waan isin dhaaltu akka illee hin beeku narraa deemaa jedheen jennaan saxaabtichi tokko mugiiraa ibnu shucba dhaabatee rasuula rabbi ka akkoo harka jaharraa tokko kennuuf arge jedhee ragaa bahe inni ragaa baanaan abubakar san fudhatee harka jaharraa tokko kenneef naman ajabsiiftu abubakar siddiq akkamitti hadiisa kana dhagoo baqadhameechuu hin dandeettu ati guyyaan rasuulli muqiiraa muqiiran argesan abubakar achi hin jiru maan warabbi ta'ee namni waan hunda beeka eebii miti jechuu kiyya namni tokko hadiis tokko wallaaluun eebii miti eega abii bakar siddiq akkas taheree warri kun maaliyyan namni shaam jiru ka tokko yaman jiru ka kun bibiraa jiru sun maaliyyan kun rasuul ka halkanii guyyaa biraa hun deemin kun wallaale maal si fakkaatti yookaan hadiisnumaan kun isa ga'ee hadiisa kana da'iifase waan akkanaatis hedduu argamti hedduu isaan maal jedhan an dubbii tana akkana siha jedha garuu hadiisni tokko odeeffame hadiis kana shakkii irraa qabaa yoo hadiisni kun aki fuulduratti ka sahihaa ta'u ta'e mazhaba isaasan qabadhaa beekaa jedha hedduun isaanii akkana jedhan halkanii guyyaa kitaaba isaanii sun qaraatan an wanni kun haraama jedhedha fakkeenyaaf ammoo hadiis tokko halaala jedhu jiraa hadiisin shakkii irraa qaba yoo fuulduratti hadiisni kun ka sabatu taate ka dhaabatu taate halaala beekaadha akka hadiisni jedhu sanii adii jirtire argee dhagaye ammoo shakkii irraa qaba wanni kunillee waan malu takka tunis waan malu takka yookaan hadiisa kana dhagaye itti amane gaarii ta'uu isaa beekee irraanfate dagatuun hin malu ni mala hagami hagam namni waan beeku dagata atummaanu hagam hagam waan beektu dagatta isaarra akkamin dagan isaanis namu bani aadami umar bin khaxaab radiyallahu anhu gaafatan isa ka khaliifaa islaamaa gaafatan waan jedhe namtichattu ni janaabe safara keessa jira janaabe bishaan hin qabu akkamin salaata jedheen imala deeme mala biitena tanan beeytan egaa tamiilan deeman san zamana sanii sun ifi janaabe halkan rafeeti bishaan nafaan dhiqadhu hin qabu akkamin salaata jedhan umar maal jedheen haga bishaan argatut hin salaatin deem jedheen umari barka jedhu jamaa kenna haga bishaan argatutti hin salaatini deem jedheen yoos ammaar ibnu yaasir dhaabatee maal jedheen yaa amiira almu'miniin guyyaa akkana akkana kanaasi waliin imala deemne nu lachuu janaabne akka ajabaa halkan nu lachuu nu janaabne an biyyee gangaladhe salaate ka'atin in salaatin akkasit ifirraa deemte rasuula rabbii bira yeroo dhufne rasuula rabbii gaafanne atilleen salaata dhiisuun qabdu atilleen biyyee keessa gangalatuun qabdu osoo tayammuma gootanii harkumaan tuqxanii fuula keessaniif harka keessan rigdanii akkasitu isinii gaya kanuun jedhen beektu jedheen waan ajabaatti beektu rifate amma mar jechuun ikhwaani namni tokko waa dagatuun eebiin qabdu sammuu ilma nama akkas olamaan gurguddaan achiin booda maan dagane umaruu dagate waan isatti bu'ee eega dagate maal kan nama bira bu'ee ati garti silaan dagattu dagatta akka gaadhi dagachuu dandeetta umar ayatu quraan hana dagatuu barbaachis dandeetta hatta waan biraa dhiisi ayatuma quraan hana dagatuu dandeetta hadiisa dhiisi kama halkanii guyyaa qara'an kan kanaan irraanfatta mee akkamitti fakkeenyaaf umartu gaaf tokko ummanni zamana isaa kana biyyi taajirtee horii argatanii namni quufe quufnaan qarqaarsa mootummaa nama hundaa kennu kana isa eegalee gaafasii beeka waan faranjiin eegalteesse hina nama hundaa hodhi afur afur barreesse ji'aan dhufee akka fudhatu mootummaarraa minda qarqaarsa mootummaa isa eegale biyyi quuftee jechuu gaaf quufni kun eegale quufni kunillee rakkoo biraa qaba fuunni kun qaal fuuni qaala'e lakkuma beektan namni gamanaan quufu fuuni gamanaan qaala maalii bitii dahaba bitii mana ijaari maalii ijaariin gaafsan eegalte gaa hojiin ta dur hin jirre zamana rasuulaa kan waan akkanaa jirti de tanarraa dallane inni dallanee maal jedhe murtii baase murtiin tun maal jetti namni tokkolleen intala ifii mahrii isii mahrii dubartii rasuula rabbi bira dabarsuu hin danda'u jedhe dubartii rasuula rabbi haga isaan mahrii kennan haga sira dabarsuu namni tokkollee hin danda'u jedhu mahrii yeroo sanitti ammoo fagaatee jira ol murtii baase ummanni murtii kana fudhateetuma callise namni namni anattu dubartii rasuula irra fadlii qaba jedhe haga bahu jedhe yoo ka fadlii hin qabne taate akkamitti dubartii kana ol dabarsan jedhe bakka isaan dhaabanii dhaabuu qabna jedhe ummanni tana fudhate ka ummanni fudhatee jirtu duulatiin jaartiin takkatti dhufte maal jetteen yaa amiir almu'miniin dhaabadhu jetteen maal jennaan ati akkamitti waan rabbiin guddaan nu hayyame nu dhoowwita jetteen rabbiin guddaan nu haga feetan mahrii fudhadhaa nuun jedha ati akkamitti hagas bira dabarsuu hin dandeettan jettee hisaaba nu goota jetteen rabbi akkamitti si hayyame jedheen rifate amma maan rabbiin wa'aataytum ixdaahunna qinxaaran hin jedhu jedhe ayani maal jetti yoo dubartii teessan hiiktan waan duraan kennitaniif san mahrii kennitaniif haga feete haa guddatu horiin suni irraan fudhatinaayedha gartaa akkasiin itti fahamte amma qinxaara jechuun horii akka gaara guddaati haga gaaraa gayu wanni duraan ati kenniteef sun haga gaarallee haa geettuuti irraan fudhatiniif irraa dhiisiif jedha rabbi sanirraa maal naa galeette haga gaaraa duraa walii kennuun ima geetti haga gaaraa walii kennuun hin geetti sila odoo hin geenne rabbi haga waan haga gaaraa maaliif godhaa dubbatee silaa hin geettuyyuu silaa qarshima dhibba olii kennitan dhibba naan fudhatinadha malee haga gaara horii guddaa maal godhaa rabbiin jette silaa akkasitti gaa maal jedhe jaartiin beektee umar wallaale jedhe namni yoo aman aalama kun bulchuu isaa namni dullattiin takka dhuftee akkas jetteeni akkasitti harka kennatuun dafee rabbitti deebi'uun kun qalbiin hagam qulqulluu irti sila namni ammaa kun yoo takka namni dhufee dura dhaabatee kana karaa raaqabaa malee dubbiin jirti sila karaa raaqabaa karaa raaqabaa malee sila kabiirummaan gaddaatu yoo dhufe hin ta'u ikwaanii duuba waan barbaannu fiqii tana baratu'uuf dura afaan haa baratanii jenne eegasi ilmima hundayyuu baratu'uuf sadarkaa qabdi amnan baay'een nama tokkottu nama barumsa zamanaa kana hedduu digrii hedduu qabu yeroo tokko amantii tana baratuu barbaada naa kenni naan jedhe maqoota kitaabotaa akka inni walit aanuun takkarraa haga digdamatti fakkeennaaf gannaa kennaan jedhe maqaan kun akkasitti namni qopheessee hin jiru wanni fakkeenyaaf kutaa tokkoffaa kana kutaa lammataa kana kutaa sadaffaa kana kutaa afuraffaa kana addaan qopheessan hin jirtu fakkeenya rakkoon tanaa bara silaa immoo dhugat akkasi qophaa'uu qabdi wanni akka kutatti silaa qophooftee namni kutaa kana fixe lammata dabre lakkoofsa lammataa fixe sadii dabre jedhan akkasiin fuuldura deemuu qaba silaa fanniin martuu dubee waan akkas qabdi yoo akkas godhan ilmiin tun qajeelatti hiddaan namaa gadhaabatti fakkeenyaaf mee fanniin nu barannu fiqii eega jenne fiqii keessaa fiqii madhaba shaafi'ii eega jenne kitaabotiin fiqii madhaba shaafi'ii kana qajeela baratuuf maal nama barbaachisa dura fiqiin ilmii sadii walit jirti fiqiin ilmii sadii walit jirti sadaffaa tokko fiqii kun usuula fiqii kuuleen qawaa'ida fiqiiti ilmiin tun ilmii sadii ta addaan jirtu amma walit jirtu sadeen walirraa duroomuu hin dandeenye ammoo sadeenuu addaan barreeffamtee jirtu tokko gama tokko laalchisu kuuleen gama biraa laalchisu fiqii haala dubbannume fiqii keessaa ilmii namni fakkeenyaaf akkami barachuu dandeenya meemma fiqii kitaabni madhaba shaafi'ii ka irra xiqqaa karraa eegalamu matni safiinati najaa jedhama safiinati najaan tu beekamtu gaa safiinati salaati safiinati najaan beekamtu sanitti aansee kitaaba amma nu eegaluu hennu kana matnu abi shujaa abu shujaa jedhama kun beekamaa inni illee gaaya wa taqriib illeen jedhama maqaan isaa sadaffaa sharxii kitaaba kana sharxii ibni qaasim jedhama kitaaba abi shujaa kana sharraxe afraffaa kitaaba taxriir jedhamu shanaffaa kitaaba tuxfatu xullaab jedhamu zakrii lansaar katabe jahaffaa kitaaba cumdatu saalikiin jedhamu torbaffaa kitaaba minhaaj jedhamu minhaaj aalibiin kun beekamaagaa biiteenatti qiyaas malee beekama kitaabotiin kun amma hedduun isaanii biiteen akka gaarii beekama minhaajin kun beekama cumdaan kun beekama sharxiileen kuulleen taxriirilleen haga tokkon jira ibnu qaasimii fi abishujaa'ii fi safiinan silaa akka gaariitti beekamu eega kitaaba saddeettan kana fiqii keessatti barate kitaaba torban kana fiqii keessa barate saddeessoo maal godha kitaabotii minhaajni kun ka imaamu nawawi'iiti waan jedhamu hujii waggaa dhibba torbaa walit qabe hujii waggaa dhibba torbaa hojjetame bakka tokko walit deebisen afaan hidheedhan kitaaba waan achiin dura afaan hidhe fiqii keessatti jechoon isaa bareeda jechi gabaabaa hikmaa guddaa qabu akka gaariitti walitti qabe waan hundaa kitaaba san duuba nama heddutu fassaree sharrahe shuruuxa isaa kana qara'u keessattuu sharxii nihaayaa jedhamuu fi sharxii tuxfaa jedhamu nihaayattu irra laafa qara'uuf dura nihaayaa dura buusanii eegasii tuxfaa boodan qara'uun guddoo bareeddu eegasii muqnii qara'anii eegasii kitaabotii hawaashii sharxiilee kana hedduutu dubbattu babbareeda jira akka haashiyatul beejuurii jedhamtu akka haashiyaa sharqaawi akka haashiyaa tuxfat alhabiibi ka bujayrimin katab akka haashiyaa fakkeenyaaf bujayrimi sanu akka haashiyaa jumal kitaabotii haga kana yoo fiqii keessaa barate fannii san harkaa qaba jechuu fannii biratti fuula deebi'uu hin danda'a kana yeroo baratu jiru wanni gama kaanii waliin baratu isa barbaachisu fannii sadeen ta'an jenne sadeentuun tokkoffaa usululfiqii usululfiqiin ilmi biyyateenatti guddoo qara'amtuu miti ammoo ilmi isii malee wanni tokkolleen hin mijoofne wanni tokkoleen ahkaama tokkoleen ijaaramuu hin danda'u yoo usuulul fiqiin hin jiraatin usuulul fiqii kitaabotii xixiqqaa babbareeda jira kitaaba alwaraqaat jedhamu jalaluddin almuhalla ka alwaraqaat kitaaba jedhamu kan kitaaba alwaraqaat ka imaam alharameyniiti juweyni lammata lubbul usuul ka kitaaba jedhamu sadaffaa gaayatul wusuul kitaaba jedhamu afraffaa matnu jamci iljawaamic kitaaba jedhamu shanaffaa sharxii muxalla'aati jamci iljawaamiciisan muxallaa sharxii godhe hagasan yoo baratte usuululfiqi harkaa qabta eegasi qawaacida fiqitti jara tana sadeen wol bira oofta beek addaan taan fixxe taanat hin deebitu osoo fiqi isin oofu jiru tanallee oofta sadeen wol bira oofu barbaachisa wal bira oofan malee namaan galu kuun qawaacida fiqit deebita tokkoffaa isallee kitaaba afur babbareedaa irraa dubbanna kitaabni afraan kun tokkoffaan alqawaacid ilfiqhiyya kitaaba jedhamu abdullah ibni saciiditu barreesse kitaaba bareeda lammata sharxi manduumati alqawaacid ilfiqhiyya jedhamu sadaffaa sharxi ilmanduumaa jedhamu ahdaltu barreesse imaam ahdal afraffaa kitaaba ashbaah wanadaa'ir jedhamu ka suyuuxii kanagaa beekamaa inni haga kana yoo baratte ikwaanii fannii fiqii fi baabasanii harkaa qabta eegasii kitaabotii hadiisatti deebitee sunis sadarka'aan ijaaramtee jirti hadiisa qofaa miti waa waliin akka kanaa ijaaramu jira yeroo bakka isaa jiranitti dubbatamuu barbaachisa ama gabaabinatti maalirra mataa hiina wanni irratti mataa hiinu yeroo fiqii qaraatu keessattuu kitaabotii guguddaa akka minhaaja amma jennuusan musxalaha jira jechoota warri irratti waliigale jira jechoonni irratti waliigalan kana ummanni yeroo kitaaba nama barsiisu silaa jechoota achi keessa jiru san bakka takka wali qabanii jechoonni kun digdama digdamman kana kana jechuu kanatti fedhanii kana jechuu kanatti fedhan jedhanii darsii tokko keessa namni barachuu danda'a silaa ama fakkeenyaaf nama minhaaja yeroo eegalu jechoota musxalahaata achi keessa jiru osoo walitti qabanii akka darsii tokkotti dhiheessanii darsii tokko keessa barachuu danda'e namni ammoo amma waan sun hin jirreef waggaa guutuu waan dhukkee namarraa kaasaa isu siin galle shayni yeroo hunda hima darsii hundarra dhimma hima darsii kaanirra dhimma hima jechoonni kun jechoota hedduu fakkeenyaaf madaba fiqii keessatti fil mas'alati qawlaani yoo jedhame maal itti fedhan fil mas'alati wajhaani yoo jedhame maal itti fedhan الصحيح يو جدم مال اتفدا الأظهر يو جدم مال اتفدا المشهور يو جدم مال اتفدا الأصح يو جدم مال اتفدا جتشون يكون جتشوتا مصطلحات وان أمني رولي قالي وان أفان أربات ودو أفان أربات هتقر وان رولي قال انتك أبو جتشون أفان كيناك هنا تنان اتحاد ما بانو جدن وان رتو رجال انسان يوم بكر جتشسن فرشون نندي تو تجر ما رابيت وان رتو رجال بيتو jecha akka afaanitti waan biraa hima garuu akka irratti walii galanitti waan biraati amma fakkeenyaaf fil mas'alati wajhaaniif fil mas'alati qawlaani afaan kenna tokkoma mas'alaa tana keessa qawlii lama jiraaf mas'alaa tana keessa karaa lama jiraan sila takkitti himamu garuu warri maal itti fedha dubbiin tana amma yoo kitaabotis yeroo qaraatu fil mas'alati wajhaani yoo jechuu garte imaamticha fannii tana barreesse abbaa fannii imaam shaafi'ii fakkeenyaaf isattu yaada lama kennate jechuudha fil mas'alati qawlaani yoo garte qawlaani yoo garte qawliin lamaanta imaamaati jechuudha imaam shaafi'iiti qawliin isaa lamuma duraanu takka qadiimii takka jadiid jedhamti takka madhaba duraan inni gaaf iraaq jiru achit ijaare tuun ammoo madhaba gaaf inni misra dhufe asitti gadhaabee ijaare jechoonni inni dur achitti jedhee asit deebi'ee fatwaa biraa yoo kenne fatwaan duraa sun inna sakama fatwaa boodaa kana fudhatama mas'alaa digdama malee mas'alaa digdama jedhan ta inni boodaa fatwaa godhe dhiisanii ta duraa san qabatan wanni kun martuu keessa beekuu nama barbaachisa waan akka musxalaatti yoo namni barate malee dhufe namni takkitti lafaa ka'ee beekuu danda'u miti tuntana tuntana hoos hin jedhan ammoo akka gabaabatti karaa gabaabaan fudhachuu dandeetta dhugatti amma akkaataa itti waan kana nama barsiisantu waan hundaa ol kitaabotii kana yoo akkamisiin jumlaa wali jirtu kana nama kenne nama dadhabsiifti في المسألة وقولان في المسألة كذا كذا قال كان قول يجوز إذا قمنا لا يجوز إذا متاس الكبسة كيساتي متقاف كان تدفق إنن يفتبر هذا من ديت يو أمو أكغارين أكلافات كون نما كنن إيه نما قالوا دنديت في المسألة تين دوبا إيه قولان يتشو مال جنة قولي لمان تأينوتي تإماماتين qawliin lamaan ni qabtu ka duraati takka ta boodaa inni ta duraati ta boodaa tana tam qabatan ta boodaa qabatan masalaa hagan male digdama male baarakallahu fiik maasha allah fi lmas'alati wajhaan yoo dhiho maalti fedhe fuula lamaan kun maalitti fedhe yo darasaa imaam shaafi'i warra sadarkaan kaaye warra sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afraffaa dhini kaayan warri isarraa ilmi barate gurguddaan isatti aanee gadhaabe sun wajhii jedhama yaanni isaanii fil mas'alati wajhaan yoo jedhan warroota imaamaa gadittu bakka lamat addaan bahe jechuu isnigalee miti warri kun egaa irra beekamaan isaanii imaam qaffaal fa'a saxiix yoo jedhe hoo maal bitti fedhame fakkeenya fiqee keessatti saxiix jechuun ee maal itti barbaadan duuba misaan jecha shaafi'ii jechuu isaan biratti saxiih yoo jedhe jechi kun ka shaafi'ii jechuu waliigaltee barbaachisafne karaa kun ati ama silaa fudhatama afaan ormaatti saxiiha saxiiha dhugaa dhugaa jechuu dharaa miti ammoo akkasitti hin feene warri jechi kun ka shaafi'ii jechuu itti fedhe as-saxiihu yoo siin jedhe amma fakkeenya shafi'ii keessatti jecha hin dubbachuu jiru kun ka shaafi'ii jechuu kun ammoo ka nama biraati ka faallaa kanaa ee as-saxiih tokkuma saxiih jechuun kii duuba ikhwaanii waan akkanaa kanattu jira bifa kanaan akka ilmii tana namni dhugumaan ittiif kenne yerolleen kenneefi ilmii tana akka baratan duuba insha allah kitaabni nu barannu kitaaba xiqqaa abu shujaa jedhamu kana kitaabni asitti isin gurgurama ammas karaa kompuutara illee namni barbaade itti buufnee fi as keessa bifa hedduu hin jira argachuu hin dandaya kitaaba kana namni barreesse maqaan isaa qaadii abuu shujaa jedhama ahmad ibnu hussein waggaa dhibba afuriif soddomii sadihii dhalate waggaa dhibba shaniif sagaltamii sadihii du'e biyya iraaq magaalaa basraa tana dhalate waggaa afurtamaa asliin isaanii warra iiraan ammoo iraaqin dhalate waggaa afurtamaa masjida keessa taa'ee kitaaba barsiise basratti waggaa afurtamaa rabbiin umrii isaa dheeresse horii guddaallee kenneefi taajira horii kana guyyaarraa nama kudhan magaalaa keessa ergee horii isaa kana sadaqaa godhaa oolan nama kudhan horii itti kenne miskiina barbaadaa horii itti kennaa jedhaan nama uummata biratti jaalatamaa magaa akkas namaa godhuun beektaa gama uummanni jaalatu gara kaaniin ammoo mootummaanillee aangoo guddootti kennite yeroo tokkoof itti gaafatamaa qaadil qudaat ta'e waa'ee seeraa kana itti gaafatamaa isa ture nama aangoo guddoofaa akkasiin dhufe taajira guddaa ammoo waggaa afurtama kitaaba masjida keessa taa'e barsiise saniin booda murteeffate masjida rasuulatti galu alayhi salaatu wassalaam achirraa godaanee masjida rasuulatti galu murteeffate murteeffannaan egaa masjida rasuulatti galee aangoo masjida kana qulqulleessuu naa kennaa itti gaafatama qulqulleessuu masjida rasuulaa fudhate halkanii guyyaa isuma qofattu kee taa'ee qulqulleessaa oola masjida eegasii qabrii rasuulallee alayhi salaatu wasalaam akka inni qulqulleessu hayyamaniif sanillee dabalaniif egaa namni taajiraa fi jiruu hagasirra ga'e turu dhufe ka amma achirraa gabbu'ee mana lafa masjida qulqulleesse jedhu hagamta kagaa nama rabbiif waa dalagu ta'uu isaa isinii galte aangoo gurgurdoo sanirra bahee mootummaa alamaatan hunda waziir akkasii ta'ee deebi'ee dhufee eegasii hojii san irratti umrii isaa hagarraa boodaa hunda achi ture umrii isaa rabbi dheeressee fi waggaa dhibbaaf jahaatamaa ture waggaa dhibbaaf jahaatamaa ka ture kana takka'aa humni isaa takka fin irrifne dhan humni rabbi namaa kenne kun guutuma takka jirtuun takkailleen irraan irranne dhan waggaa dhibbaaf jahaatamaa akkuma guyyaa dardaraa jiru jirtu humni hunduu jedhan tana gaafatanii bara ilkee womaan taane ilti womaan taane gurri womaan taane nafni guutumaa beeka waggaa dhibbaaf jahaatama gaafatanii akkamitti humnitan teetan akkanatti rabbi sii tikse jennaan humna tiyya hundaa gaafa humna qabu haraamarraa tikse jedha takkaa takkaillee dilii hin dalagne rabbiin guddaan gaafa anif dadhabe humna tiyya isan naa tikse jedhe humna tiyya takkailleen haraama hin dalagne jedhan hundaa rabbiin naa tikse jedhe subhaanallah ikwaanii gorsarraa hangnummaan sunu nama gaya wallahi saniin xumurre darsii kennaa akkagaa ummata sanii khayri rabbiin guddaan kattamenuilleera khayri rabbiin guddaan nu haa kattamu gaarii rabbiin guddaan nu garsiisee gaarii nu barsiisee karaa haqa rabbiin nu haa kaayu hagana irratti dhaabanee darsii keenna sabtii aantu yoo rabbiin guddaan achiin nu gahe haga wal geennu baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra wa ahsana allahu ilaykum wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatu